Hello, my beautiful people from Otoshébo Mama. Thank you for watching our YouTube channel. Please do not forget to subscribe and press the notification button. Thank you. One love. Bye bye. Hello, una good evening. Una good evening from Otoshébo Mama. Una day. Also, na day enjoy. Also, na day enjoy. Una. una weekend make i first play music first make we celebrate uh, obaseki that one dey use leg dey go abuja okay make i first talk to paranomigo e get one video wey e do till na uh, eh, two days ago abi three days ago i see the video wey dey thank uh, our king say e give uh, tony kabaka land a parent on me me i tell you one thing i no know as i take talk to you Where you go lis Where you go hear me you know what me i dey call you eh you be aka do, no nomajedo now where do? Now you be hmm nomajisi now we see. okay This thing one una dey talk about uh, dis uh, uh, uh, osomole obaseki this one why you come dey still dey put our own king again say he give tony kabaka land because of uh, uh, something wey he lost gbogbo ene nemi i no know wetin dey wetin how you take dey do something me i no know eh wetin concern our wetin concern our king now when he dey carry mawu wey omo bay wetin come concern because he, he, give am he give am land wetin i no even know wetin anything wey dey tell you you must call social media come talk am eh whether na true or whether na lie or later you go come dey say eh na wrong information Eh, mona no vex na the wrong information wey dem give me na make me see briga come e catama o i fit tell you i say eh, unu na si mi ene because you wey briga wey come talk am come out na your mouth na we for hear because na your mouth na me see here i think na yesterday be day before yesterday wey dey thank our king say he give tony kabaka land The land na so e big well well eh, for the for the hotel wey he lost ranamigo mind the way wey e take dey talk if your mouth never carry you go where you no suppose go you no go rest. eh that one night for your own because all this gbogbo wey you dey talk me i don tire person everything everything wey dey tell you na you carry come na you carry come come talk whether na something wey dem talk for eh, secret o you go carry come come broadcast am for abeg make you leave our king alone eh lawowo seri maa eh maa on lawowo no carry am come put for inside this nyama nyama thing wey una dey do for social media come come put am for inside politics i go block you scott wetin dem dey call you i must block you me i just carry you comot for here because na you be mumu i no wan me i me i block you because i no need people like you eh and people like you dey tell it no me go me you know say i na say me i don even block you if uh, you, know you know uh, fear no go let am go nigeria because of e talky talky ununi egwe unu ni near go e, wetin dem send na plus wetin dem not send na e go come talk am for social media dem send you no you say make you help am beg am e come tell you say make you come do am for social media na your own na me i dey talk for because ayinya waasi adani adani asi enemi na ọmaji si na emi na owi si ewehin nore social media na you be you no go but you know everything wey dem dey do for that side abeg my people, una know say me i no dey me I dat one me i just comot dat one because na make me put di picture because wetin i just hear now say wetin come cause the concern you uh, Tony Kabaka uh, our father give am land he give am big land because of the hotel wey dem wey dem destroy eh e say make you make you wear am make you tie am you carry am come social media na true or no be true o na you still talk am eh na everything dem dey come dey carry come for social media come dey talk eh okay that one if na really say e give am land e say make you thank am e come tell you say make you carry am come social media the poli the politics wey you dey do am dey do am dey just dey do that one no carry am wakin come na so una still dey do am small small una come carry come e come still dey for social media just stop wa stop eh wa package eh wa wa sodonia eh una dey do una wetin una dey do so that one na for that one my brothers and sisters una know uh, i i celebrate with uh, eh, god uh, eh, godwin obaseki. Mm? i celebrate with am una know wetin eh yanwa agbao iwe gwe avie you understand agbao iwe gwe avie this eh, this eh, our our our governor eh, e try no be small thing e try no be small thing if una say e no try that one na for una own but for my own he try well well the time wey if una remember the time wey uh, no one than like sit naira no me go use am take dey na him use am take dey sing for social media He just awadamuela Oh, na so iranami e go use am take dey sing for every corner na so he e be this one Oh, na so he no be this one Oh, na so he no do this one Oh, na so he na so he take am take dey sing n'oke ya go agbon ihe No, n'oke ya go the man try well well Oh, before osun omole come dey use come dey do e own if una watch am that time wey eh, godwin obaseki dey for post eh? na osun omole na e dey tell am wetin e go do e come dey be like uh, this thing uh, uh, remote control obasek uh, wetin dem dey call am osomole e dey remote am go carry am go this side go this side go go if you carry am go this side go go this side if you e come dey remote am e come be like say na osomole na e still dey for governor if una say na lie more na go watch some video if dem dey even dey talk na osomole dey tell am wetin e go wetin e go talk more go watch the man try o oh. some people dey say Any person do good for you no bitter for the good ẹjọ ya ekpita we na we say na ọma na iri aiwa na wu na iri aiwa na this one be so no we say no na ọma ọma ri aiwa na we na ogido ri aiwa na this osomole with obaseki ona e be because you okay you do good for me leave me may i suffer They do and they go when i work here it can't be like uh, yata eh Now e can't dey control am na can't come tell Now what e go do What e not go do and I so much believe say uh, Governor Obaseki, eh, he talk say no go share money, na make dem dey beat am. Na the truth, you no know say na money na dey cause quarrel for our for anywhere at all. Na money, no be anything. Na be na cloth say give me cloth me I wear. No, na money matter. Eh, the time wey eh, Tony Kabaka say eh, he rig election, una no know say na that one na be the work say he follow Obaseki work. na e be the work wey say follow obaseki work i rig election so you come win wetin you promise me you no wan give me na the truth o oh, i mean na all time mama we no body go come come and make come talk am it's just the truth if una go dey wash am dey corner know say eh, eh you work follow am which work you work follow am you rig because na even use the man take talk am say na him ring election eh when obaseki come enter post na come say ah all this money me i just give you i no dey give you o oh. you come say you go go you go go take am say all this money i just come give one person i no dey give you i go suffer take am take dey do wetin i suppose to do na e ko na e katakata come burst na e come dey say under the mango tree e don dey carry our money dey chop am yanganyaga oh somole wey carry our money na eranomi eh, eh, wey even tell us say e see the uh, uh, whether na hotel whether i no know wetin e build for whether na for e state for that side na no no eranomi go na dey hon you know what? thing one, one thing wey i no like wetin eranamiwo dey do eh e too dey do like age baba una know wey that age baba that shell wey baba take dey barb uh, people head you know say dem dey roll am up and down you roll am go this side roll am na so eranamiwo dey do e go turn go this side na I tell us say oh, eh, osomole see wetin osomole wan do o na I tell me i no understand am sometimes e go dey this side eh maybe e go just still comot e go come this side again you no dey stay for one place na that one na be the problem wey me i na make me i stop to dey look am because if as they share the video i just see say see where they talk about our king now say eh eh no go there uh-huh. na some some people dey talk say na obaseki anyhow anyhow wey be anyhow wey be if you help me i help you na im be the insult you understand uh, obaseki fit help am or uh, eh, somole come help am e no matter anyhow e good but the way wey dem come take do am na be the bad thing wey dem do eh no be blood dey work for im e body eh when osomole carry am come e come say all oh, im e paper may i play the something say may i see am because all these people dem can lie oh rori am may i see whether i go see the video if i see am play if i no see am no problem uh-huh. be like say this one una just lis because all these people dey too lie ogogo oh, yan emma amaikeni amudiaji una wait. by the special grace of God who read the heart who knows the heart of men who knows the past and the future who knows the beginning and the end he sees what we don't see he knows what we don't know he knows that God will he comes from the last family in the kingdom. He went to school. He finished his secondary school. He went to University of Ibadan. He finished. There were no issues. Fly colors. He went to US. He did his masters. He came back home. He started helping people to set up businesses, to manage businesses. He helped to set up many banks, including several first generation, uh, second generation banks. When he came home to give support to me, to bring on board what I do not have. Because I am not a finance man, and he became the chairman of our economic team. So, everything we have done wey take praise uh, obaseki e praise am e go school He do this one He go for america He do He do the other one okay una see all these people eh when he come see say obaseki no bring money you know say four years na <laughs> four years na wan complete so so you no bring money come you no wan bring money okay we know where we for attack you whether abaseki paper correct o e no correct o that one no concern me but na osomole na ife bring am say everything correct if you know say e not correct why you carry am come but you carry am come when you come see say the man talk say the money we no go share am we wan use am take repair edo state na there na im come dey gas because say e no go school you know see as dem dey as dem dey lie all these people dey too dey lie na be the problem wey me get with all these politicians dey dey dey too lie if una just watch epaira and omigo na e go go this side e go go that side e go go the other side e go go the other side you na dem be the same. dem be the same you understand so wetin osomole do to obaseki was very bad emma because me i be oviesesese you understand abiobia say say say i no even talk say Hey, whether he work o He no work o me i not there for that one but wetin they do this man is very bad It's very bad Where tony kabaka called the talk say ìyẹn e work follow am e work follow am because you know one thing benin benin dey take am make parable say Oh my, boom say that ọmọ abúnṣe ye ẹrọ yeye ọgbọwi oh, ogwe na be tony kabaka o i go see the talk until tomorrow if me i get that hotel for that bini, that big hotel where you get for benin till i dey find go eh On on my your onyogbodafen Now im make am because you know where you take where you too greedy eh, You go say and ah, eh, now now my phone wa I go make sure say i remove that thing for you. I mean you know as it as it be you know get you know know the value eh you understand wetin you see they find you need money more money because me i see they talk and say which work you work follow Oshomole. Me see the talk until next tomorrow. Say you work for eight years, follow Oshomole. You gonna sakwa. I take sakwa. How that money. How you take get that money? Nobody they ask. Because our our our country, you do what you like. Nobody they ask you. If na here, you go come talk as you take get am. How you work for eight years, follow person. You go sakwa be here. No, you go talk as you take get am. Eh? ọmabụsen gbodafe eroyeye ogboriogwe na be tony kabaka o if you like it take am if you no like it no take am many people dey if dem dey for your position wetin concern am concern eh, i work follow obaseki you for still get your thing now you for still get your hotel for there nothing go touch am you wey know say where you for where you for get that money no clean una don make noise come dey make noise dey insult eh, governor under di mango tree e dey do di money dey share am dey do am dey do am e dey share am where e share am go una don see di heart. because normally if really say obaseki use our money anyhow una for don see bring am come we for don see hear for iranomigwa eh, eh, ha for don still talk am say see wetin obaseki don build for himself o oh. una hear am no because na iranomigwa na be na noemi na omia normal gist normal emi na owo na im dey carry all the information dey carry come una understand na im dey carry am dey come una for don we for don see here now because naira money go na fit still tell us say osomole use our money take build uh, estate for for a place na e mat na we for see here now but for obasekiyo na una never bring am come and say see wetin he do see wetin see wetin uh, eh, see where e use the money take build e whole uh, whole house e no dey e no dey that means the man dey work small small e dey work e dey do am okay good May continue to do am una say no you must bring that money come unasema unawanga carry ize yamuko ize yamu na si bini okay good he never enter but why tony kabaka come join ovie gwen ona akwobie sesese hian is bad eh is very very bad you work follow am you say not give una work which work you want make come give you talk am like uh, tony kabaka you no be youth again you don your mind make you clear road for people wey wey dey come May you clear road you no be youth again you don be edioma no be You no be you again May you clear road May other people, all those uh, youth may dem come out una do una thank you una know say i no dey too much dey recall me me i no come dey Cause i just say me i just wetin i wan talk i just talk am una do well i dey see i dey see the comment abeg mona no put any anyhow comment like that one wey just come i don block that one i no even get time una know say i no dey do ọgba uh, or e no go gba but as dey take do obaseki me i no like am i must talk am say e no good. Uh -huh if if Obaseki win o oh, for this one wey dey come good if e no still win good but as dem take do am e no good e good make we dey talk the truth eh many people for that benin if you ask them say who dem wan vote for dem say na obaseki na im go come back again na so dem dey talk many people wey me don ask ah this election dem say na obaseki o oh, na obaseki o oh. many dey okay see wetin obaseki do now i see watch that one i see watch that one for for video one woman wey dey for market He say na two thousand five na dem be dey dem be dey pay for ticket He say when obaseki come dem come dey pay five five hundred naira onye that one no be something no be something wey e good because i believe say that time if um, if dem no get two thousand five you know say dem dey seize their uh, their dem go seize their load o dem go carry their load all these agbewo people they will, i know as they tell they do that you not get the money okay they will seize your load then you come claim am for their office eh, that 2005 wey you dey pay ejo eh, that one no be good thing some women go dey go go market e no go even know whether e go see two thousand 2005 carry go house but when don add this agbewu people wey dey come there you must pay the money if you no pay na you know they will see they will close your store or seize your wetin you get you go bail am you go bail am for their hand eh obaseki try if you no try okay na na all that one na everybody know say anya wey eh ọmọ ẹsẹ ti ìwé mi na ọjà gbọn ya not the you go even though may you go do this one go reach heaven and earth dem say you no still try that one na normal thing even when osomole that time wey osomole come everybody call na oso baba oso baba that one na normal thing but later they say e no work na so e be eh na so e be so wetin dem do eh, obaseki e no good when eh, osomole say no more godfather no more eh, gbogbo eh but later later because tony kabaka don dey put eh, orise okanyo ohune i wan follow you i wan follow you eh shomole because that one na wetin me i believe because na tony kabaka na tony kabaka hmm because say i wan follow you you see eh, obaseki no wan bring my money come obaseki no wan pay me i work follow am na me make am na wey e win go say e no wan bring the money come egbena edokan Oshomole. Eh? na I make osomole come dey do bu everywhere bu bu every ha. Eh, eh, oh, Basaki bring money come Basaki say imure I not dey bring. I not go bring am this money. I not go give una. I wan use am to do wetin I wan do. Eh? na nah. osomole say Obaseki no go school. That time if I go school, nah na I no come go school. You no see? Eh? Shame and disgrace. You no see una. Tony Kabaka go look for something to do. You not be youth again. Eh? You not be youth. You work. Aorene. Ah, oh, eh, now you cause your own. Now you, now you cause your problem. You blame yourself. Now you cause your problem. Because person will get that. Oh, one eh, eh, hotel no yen and me at you hotel do. What you see the find they go. Eh? You dey find more more. You dey find more more. Now it cause all this one so like say you just say ah all this thing because no be only you wan work follow uh, work, work uh, follow obaseki but na your mouth to put what they say all those other people wey still work for them they see they close their mouth because well you say na you wan carry your chest go front na cause all this thing because dem dey hear your name well well eh dem dey hear your name up and down but you know say me ah all this thing me i just me i withdraw for there eh, you go just come and you go come dey insult eh, a a o governor of edo state even dis year amnomigo say wey still dey do am fear no let am do am for america if e try am like dey down one you are free to criticize that one na normal thing criticize am since na obaseki wayare eh eh, eh, eh amnomigo oya sun alele wetin e never talk for e body you go try am for america you no try am o oh. you try am you dey jail you because all this nothing wey no call am eri owo no na eri owo nene mi eri emi enwi na nothing wey another tell this man a whole governor of Edo State ah ah wetin i go to wa wey politics better you still give am that respect no no Iranomigho go turn am upside down wetin no tell this man if you try am for where you dey for there you know say you, you go enter you go enter jail eh because Nomaji Edo no emi na Owedo eh na aka Nomaji si no emi na Owisi later later I go come still tell una say more na no verse na wrong information a whole big man but na your mouth na we for dey hear everything eh so wetin dey do dis man was no I want my hey wetin eh after una no see say he he no wan share the money una come say e no go school eh He no go school Oh, he no fit dey that position but why he come dey that position for four years wife ẹ dey there eh? wife ẹ dey there because uh, when uh, this uh, eh, Zeyamu wey dem wan carry come now dem don tell am say if you enter there that one say no problem i go share the money i go do as una like no problem na make that one say im dey come this uh, wetin dem dey call am uh, osomole me i no know whether na even get the party i no understand i know say me i no dey for inside but small small thing where me dey see because dem fair suspend am before dem e con e still come again ah this one na dem con still suspend am again abeg obaseki must he must carry am he must finish am the kind wey osomole dey fear no let anybody cough fear no dey let dem dey cough you know say person wey too quiet na na no na normal thing na so dem na so dem dey do am but wetin obaseki do i really like am e comot for there say una carry una party dey go e remain nijawo e go the other side because you know say all this party dem just dey call am party party they are all the same that one na normal thing uh -huh. they are all the same e say remain nijawo mona carry go e enter another side they welcome am see the welcome today eh? i put am for my this thing i, put, I still put am for my page for there Eh? Anyhow, anyhow, even Banseki, he win oh, again or good. Even no win again or good. Eh, eh. Not be that one, not be that one. Now go say, may Banseki no, may no, may no eat or may no do. But God no say, in they do wetin they do. You know, say Banseki no fit talk, say, see wetin dey happen. Now because I no share the money, now make them they beat me for inside body. Then they beat am for inside body, oh. Eh? Then they beat am for inside body because he no share money. Let's say share money all of them dem for dey clap for now hey na good na good eh, eh, governor na na him go come for second time again because e come open eye say eh, all this money dem just give only one person no aimu enoma eh like tony kabaka na how much you take build that that your hotel you say you work we wey dey this abroad wey we dey work morning and evening to night my megbe hotel ni we no get that kind of hotel if you see person wey get that kind of hotel you know say ọmọ ẹ̀rẹ́ náà yá mi abeg make we dey talk true eh why one week una just carry our money una una use as una like na we dey suffer for this side na make our country still be as e be like say our country good ati we for come eh ati we for dey house we for dey enjoy una one person go just sit down for the money go just dey chop am he with him family like the other day na i see the i see the video wey uh, Tony Kabaka do i bin wan make audio now say make i just forget am ise na two run na infected dey baff na na na clean na him take dey baff we you all good people some people dey na soda soda na him dey take dey baff whether you dey still suit the soda sef dey fit pour water for body like that comot for there una all don do ado family more na carry una sef more na carry go one corner we no need una again. more na carry una sef go one corner we no need una again una una una all don too much for that benin eh agụn ah, atawu amaghị egwu atawu wetin eh na just carry omi you say say say when i know when i know omi ego now you come dey follow your own benin you dey push am you wan you don because you no bring money come i dey me dey talk am na money na e be problem money tony kabaka no come tell una say no be money o oh. he go tell una say He work follow am i work follow am i do this one follow am which work you work follow am you no fit you no tell us you for tell us na say see work wey i work follow am you you rig election for na na that one na it be work wey you do okay make dem come give you how much billion because na na you get that benin na our money na no fit dey chop am as obaseki say i we no go share the money good obaseki i praise you for that one as you no bring the money come out make dem share you be good governor you know wetin wetin e good for wetin e good how dem share the money see how our country as e be carry on four plus four e go gba -huh. i because me i no i no fit dey do four plus four but i come see many things i dey even dey think many things wetin eh e no wan bring money come una wan just kill im enemy say una must kill am eh wey the, the money na una no go see am again or phone eh or phone eh good evening or phone eh Why wàá wẹrẹ gbẹmí ọ no no more godfather no more agbewu see as if, if you reach a ring road if you see as e fine ring road eh if na you know say ranomigo no go house omajo na wetin dem dey tell am na that one eh, dey sonomi for inside onion soni mewu well eh jo omajo if dem just tell am just call am now say eh obaseki nene e go just come so e go just run come eh run come eh wetin dem dey call run come social media eh obaseki is not working obaseki don do this one you no go you no see your brother that day because say eh, four plus four talk ba. gba ojowa you see wetin e dey do because of your talky talky talky talky fear no let you go house now make you go see whether e really dey work or e no dey work o but na you dey there no magic see no any na we see eh you no go wetin dem just tell you whether dem wan put you for problem or you no know you just run come out you come tell us say eh see wetin obaseki na na eh, eh orien oh, na bad head no be your mate sef eh? no be your mate four plus four e go gba e must gba because ovie seseye sọrọ i no be dey talk am before you now now understand the time wey lucky igbine dioko e no do anything ovie seseye se wabere ni awawugwa awawe hu ekpa no be so mo na leave am eh? why see aye no equal awe people like am awore kini opa only that market wey we just do alone person wey dey pay two thousand five every day every day e come dey pay five five hundred ẹ ohun emi niki eh na small small everything go better eh abeg my brothers and sisters una know say me i no dey get time to dey take time like that make i just because all these thing wey dem dey do we dey see our eye don open thank god say social media dey we dey see everything we dey see am eh we dey see wetin dem dey wetin dey go on no me nomigo say e wan go house mona come vote for am eh mona come donate for am e wan go do governor omagijo wey the money you no carry am come that one no be corruption Eh? That one is see corruption. Stealing by trick. That one is still stealing by trick. If I tell you now, you go say, where that woman wanna go find a con? Eh? It's the truth of the matter. You don't come go. People believe in you. Even me say, I will believe say you they really want go. You not go. But you come out for social media. Come they give us uh, fake information, wrong one. Thank God, so many people don't they know say you they you know they give people uh, information, eh, good information. Now, now fake fake one. Oh, they are all happy. Thank you. You know, see, market women with uh, all then they because they pay them. Before, before they know they pay now. So, so even my my auntie say go say na na pensioner. They not they not they pay. They they just owe oh, the six months. They just oh, they, they not they pay. Now now they they happy. Eh? and then you dey see everything even wetin dem dey call uh, this uh, school sef i don um, uh, something like wetin i don forget the name say wey dem wey dem show am see as dem do everything see as dem make everything dey fine obaseki dey try eh mona leave am make suffering dey do the something eh mona leave am dem no wan leave am for am dem no dey say e no go school okay no go school good but why you fit bring am come say e go school eh because we don't know where everything dey go me still dey talk am ah, na tony kabaka na i tell osomole say my money you say make i work for una i work for una una must give me my money osomole go say ọba sekiri nwure nu gya vaiwa na im eh na im na na im be that na im be na im be the I go say breaking news na so dey talk am uh, this our this our power. wey dey for wey dey for america e no wan hear dey don tell am say may no be say may e enter house because nobody fit enter house may no dey no be everything wey person tell you na you go dey carry come eh especially when you no dey go there when you no dey go there because na people na dey tell you e just be like now wey you just carry phone say eh how this side be this one go tell you how e be the other one go tell you you no come know the one wey you go wey e go come be truth eh but you come you no go there because na wetin dey tell you e go come out e go come dey tell us say obaseki no dey work o oh. obaseki no dey do this one but people wey e go dey dey see wetin dey do small small na small small but e dey do am eh e dey do am because the man even dey fear sef because e be bring the money share the money e say no go share because some man here give you one every lekin una know na eh technical eh school na true eh no be life you see our me no dollar eji eh, eh. Uyi, I think now you technical that they call that side self. I see the video. When I come see, wow, see us everywhere fine. No be about like he still do that one. I still do one. He still they do road, they go see where e get one where this man show one man for um, i don forget him name i see where dem dey pray for obaseki e dey do the road dey go eh see road okay Mona. see all this um, the time wey osomole come e dey do road if you see the road wey osomole do hell salobua me still dey talk am whether na no sabi do Mona people dey abroad but if you see road wey dem dey do for abroad dem do the road for maybe dem don do the road for ten years e go still dey there nothing dey do am because our own dem ojo put sansan awa mo concrete amo here john they will keep, they will put am for there small rate wey go drop for go just comot am for grant that one no be wasting of money eh that one no be wasting of money the road all the road wey osomole do uh, which one still dey which one still dey na be the na be the something okay i still see the work wey uh, obaseki dey do that time the, um, this uh, road uh, i don forget the area where water go dey pass that one no be work na work but dem no wan make edo state beta na be the problem eh, benin technical college eh, na, thank you eh? dem no wan make do anything dem no wan make because dem want make do am small then you bring the rest come make dem take full their pocket who care whether other person other people go go go, go, go eat na their own ẹ pín yẹn yẹn kun àjẹ ọgí yẹn yẹn gbìnàjẹ kọlọdọ of education Eki eh, kí adọlọ ẹ. Eh. anyway Collins, make you save am you know say me i no dey cancel na me dey talk so eh even though say obaseki no come for second term problem no dey but wetin dem do am na make me come here come talk eh wetin dem do am i wan my eye eh wetin dem do am i wan my eye wetin let's say e carry money let's say obaseki really carry money He give them. you no go see tony kabaka for social media go dey praise am go say he do well he do this one He e dey do everything go dey praise am eh na that tony kabaka or na just na na na that one na just dey pay me pass eh you wey collect heaven and earth money for osomole hand because you even talk am say na osomole na him bring you come out for inside shit i tell bring you come out for inside street because e give you heaven and earth money e no still reach you na ya agwalowe omabunse na ya agwalo still dey find another one find another one find another one see where another one come carry you go now. see where another one come carry you go now see ring road i said ring road fine if you reach ring road ranomi go make you try make you buy ticket make you go make you go look area as everywhere dey fine e dey do am na gradually gradually e dey do everything dey come no be the one wey you come dey shout for social media eh mona you wan go nigeria you wan go mona come donate for am i wan go do governor governor mawu money wey dem give you you put all everything for pocket you go come say you dey fight for corruption because <tsk> all this thing wey you dey do sometimes i just dey look am say na people wey even dey donate because me i no fit come and say mona no donate for am because no be my money but if you say make person donate for you make sure say you do the thing make sure say you do am if you no do am you still you be call you still dey you be still be you na corruption eh because you say you dey fight for corruption but you dey do that kind thing which is very bad. me i block me i block this one sef he say shut up shut up go and cook may i block you may i block you because i no need i no need yamayama people. eh me i dey tell lepere and go the truth now una wey be bad head Now una no dey tell am the truth No, no dey tell am the truth na im make am now no see him. Ah, he with im brother come quarrel because of una way no dey tell am the truth im brother even tell am the truth una see but you now wey you come write for here now me i block you I say asemuta me i just block you i no get your time na me you dey talk to abi na another person may i block you i no get your time <tsk> because pipo like una pipo like una na im dey do anyhow na no go tell am the truth una go dey go nigeria all the time but iyenia he no go fit go eh e no go go <tsk> abeg my brothers and sisters may i leave una for dis one because na no say all dis eh all this uh, wetin they they they do anyhow people you must tell person the truth if you no tell now, you no know say e dey do like this one where wey ranamigo carry con. like say e no even carry am con. i for no even come con talk to am i for no even come no carry our father con social media anything where you do you e not use and send you message keep on. They not ask you eh They not ask you because na so na say they do as small small now dey carry con. na so na say dey carry come small small before una come enter inside i must tell you the truth if you like you take am if you no like no take am but i go tell you so na e be that one i don block that one don block that uh, motor don block am eh na because ọmọ abúnsẹ náà gbọ́ dáfẹ́ ẹ eh, rọ iye yẹ ọgbọ̀wé ogwe me as me wey dey talk so i say that if me get that Tony Kabaka hotel then igwa lọ́kìyàn bá gbọ́n under the mango tree eh mama bunse what you dey find dey go eh you work follow am you work follow am oyo magi yene you no be you no be youth again eh you don pass you don pass youth i don block that one that one na that one na omozuo omozuo na abema na na ịhụ when they when when they come they don they don <laughs> my brothers my uh, brothers and sisters may i leave una time Don't go i uh, just say may i just rush through this one because i celebrate with uh, obaseki i celebrate with you ipa i celebrate with you because you try You e know, easy at all you try eh Not your boss your boss the one where they draw am leg They draw am leg the one where they draw am ear dey draw am ear the one where you want to chook something for your e eye Want to chook something for your e eye the one where you just dey draw for Where they draw for social media They draw am wetin no be person be eh if una even dey there say if the enamigo dey there say e go worse pass e go worse pass worse pass obaseki eh wey dey tell na say mona come donate wetin say wan go do e no go do una no see am that one no be no be no be na be the truth na dey na matter no rule well how you tell person say mona donate for me i wan go i wan go contest eh later later you no do eh no be this no be the corruption we dey talk so eh like that one where e come dey say in be asemota That one don't block him head <tsk> I abeg mona go sleep my brothers and sisters Me, i leave una <tsk> una do well congratulations to all uh, that is four plus four Talk ba. congratulations to una uh-huh. because eh, agba iwera vie obaseki se orie sese ese mi abi orie sese ese tony kabaka you be orie sese ese una lolo orie ego na ahụ orie sese ese ya ba mi go mm? because of money. Abeg I greet una una good night una sleep well. Oshomole is di best Oshomole is di best Oshomole, you know eh, Oshomole do sometin hmm? not be say Oshomole not do I no come here come talk say not do sometin you understand. di time wey the time wey Oshomole come where dey destroy everywhere, dey build everything, where wey dey do road dey go nobody say Oshomole, but wetin e do e not good. Monk, we will still talk. Huh? wetin you do now e no good because na you carry person come na you say the person go school i play am for na just na na na you say e go school na you say e paper correct but when you come see say na e no bring money come you come tell you come dey tell us say e paper no correct say e no fit go na that one na me i no like i no dey like person wey no normal no gbeyo gberebe na age baba eh you just leave am and make finish wetin e finish eh? Nah, the time wey osomole come <laughs> you celebrate with ize iyamu ize iyamu na still benin person na still though, e not do me anything you understand but that one na pastor if that one just come now, <laughs> hey, oh god <laughs> me i not just go that side me i not go that side because know me go fair use mouth take spoil that one before even the the uh, eh, wetin they call am shomole If I say it, he say no I beg. all this to me i forget me i forget you understand oshomole oshomole Now they destroy everybody They go na with iranomigo fake pastor Now <laughs> that one come a pastor <laughs> What the pastor they do for <laughs> i don't even know sha anyway no problem Now that one na still benin anybody wey come be Bini. uh -huh ehen eh, wey i no come dey follow orie go come dey beat benin no no no especially wey the orie wey the person no even do anything eh obaseki wetin obaseki do there wetin obaseki do there una see am talk because e no bring money come eh make we dey talk true na like say e bring money every una for we for no dey hear all this story o oh. we for no dey hear am we for no dey hear e no bring money come una still dey reason am na na money na dey eh, cause katakata na dey eh, cause quarrel If una ask her now, say, if una ask Oshomole, say Oshomole with Tony Kabaka, Mona just tell us wetin really happen. Na money wey e no carry come. No be say e no dey work. Na money, Omamugore, na guy. Na him be the problem. If he bring money come and hey, they will support am. Since you no bring am, we work for you. Na me re, no say it talk say irregular, irregular election. Eh? Irregular election. You no come pay am. So go say ah, uh, Otowo. Na be the truth. Na the truth if una like una take am if una no like mm-hmm. as for me na so me i reason am na so na my opinion and na the truth of the matter ẹ̀mí go hey Mm-mm. anyone anyone that uh, even the vote wey dem dey vote for nigeria abiomo na throway that side even the vote wey dem dey vote no no no hear okay na na the wetin call na Nigeria, him say fair win who know no, know say dem dey <laughs> hmm abeg make we not go that side a vote now, the na better vote than dey vote for that side as they take dey vote for nigeria na so dem take dey vote for abroad for here no eh so make leave that side as I said, say dem don carry obaseki put for there say make sure say na him go win destroy all the votes eh other people vote make sure make they'll just leave obaseki make e dey eh na eh, me they talk no be as they take dey vote for our country na so dem take dey vote for another country o. Oh. Mm-mm. So we know that all, all of them, even though say people not go, people go. Like this voting wey they want to do now, they don't know who wants they don't even know who wants to win. No, so there's a big regulation. I beg you. Okay, you say you want you not come tell me say not share money for PDP. That one na their that one na their headache. share money oh e no share money oh not be down not because of that one i day here you understand the one because of the one where i day here now i just talk so uh-huh. if e share oh mm-hmm. mona ask tony kabaka say which work you work for Lord obaseki on that one say mona go ask mona ask am hmm? He he help and push motor abi e help am the wash house on that one if you like dem because wetin me i dey talk eh wetin me i dey talk we that our country we get money well well we get money e just that who dey eat am na him e dey eat am dey no care for others which is very bad. Is that a Yamu win? Uh-huh, na so dey do am eh, anyone anyone where you win may win people destroy people <laughs> people destroy people BDP. that one no me i not there for that one all party na the same i first tell I say even this side sef dem see dey do am you go see say some this one eh this one go comot e go go the other side the other one go comot Now, so na dem all dem be all the na dem be the same dem be the same but who go walk now? go walk. Now, so me i dey talk my own the party o oh, no party o oh, No party, oh, dem them be the same. if if you share money you share money for pdp dat one na their own na na im own but if you share money so far may e work hmm? so far may e work that is wetin una talk o because me i no talk say you share money uh -huh. you share money for pdp if you no share mm -hmm. but wetin me i dey talk say Eh, wetin dem dey call am Tony Kabaka as eh, Oshiomhole don first give am money for the first time Oh, ogbenegbeigbe una no dey hear wetin i dey talk ogbenegbeigbe oh, hmm you for no see wetin you see na that one na me i know If I leave eh, go say okay i don still collect my own eh you know say dem dey collect their own go still leave other people but omahan those people wey e work follow uh, wey work follow wetin dem dey call am osomole dem dey make noise na una dey hear their noise no na only Tony Kabaka na we come dey hear that time eh? so make we dey talk true after keke ogbenegbe yegbe ọma gbenegbe yegbe so anybody wey win him win even though ize iyamu come o oh, him win o oh, good so far make e do something eh? so far make e do am Not because of say you do good for me you come dey remote me like telecommand uh, remote control you go dey remove you go dey put me for this side dey remove na no see the time wey osomole dey as e take dey do obaseki dat time eh na so e take dey do am na. <sniffs> abeg my brothers and sisters may i leave una i know say this, colleagues colleagues i know say na You yab anyone wey you like may you dey there be two of them na benin you understand anyone two of them be benin you know say benin person fair come before e no e no do anything so as another benin still come now say e wan still try im best dem go leave am make eh, dem do eh abi air warm agogo na meroji eh so na be that one no more godfather ayime godfather so make dem leave am make dem do something make dem repair that country make dem do something make dem do something really make dem do eh no be say you see some people go e go dey sick if you read that you say e no go hospital e go say e no get money e dey happen for abroad no so make dem dey do something na that one let me dey talk me i no dey dey for say this and that make dem dey do make dem do something because some people dey because of five thousand no fit go hospital because eh, e no get but people wey e get dem dey dem dey use dem just carry all uh, that our money dem dey chop am dem no even care for another people abeg um anyone anyone my brother oh hell okay like you now call where you say na um, na izeyamu na ife win before why tony kabaka can't rig the election you not ask yourself Not be money matter uh eh. -huh. well, yasan doni i may we leave that may we leave that side bize yamuna no be den no be den no be with uh, Tony Kabak and uh, Oshomole na consider na no see una no see den eh na because of money matter okay ze yamu then na they say as you dey talk and I say na ife na win before they come pass am to Obaseki eh uh who -huh. do that one no be Oshomole oh abeg this Oshomole abeg <laughs> me I, eh, me I leave una mona go sleep time don go time don go i agree to na so anybody wey like him win but for this one i just congratulate Governor obaseki as he take comot for there good ma, hmm, man ogbonge e no good again so my brothers and sisters mona good night one love mona sleep well greeting to everybody so paranomiwo anything wey dey come for palace no dey carry am come social media I beg, hmm na for your own now they tell you before they come tell you say make you come answer question mm-hmm. because not be everything wey person tell you you can say hey hey una know wetin happen They say palace no name you they say no not be everything even person wey will tell you say eh, they they they give am land that one not get e not get social media Okay. You say you know why I don't like Obaseki? Really? Since Kosi dey fight for Edo State, this Edo State, this Obaseki never talk about the battle. Okay. Eh, eh I know my brother, you know say i don't know as i tell. tell una na know say me i no be politician you know say everybody get waiting, waiting e belong to say obaseki no fit dey here dey there dey the other side dey the other side na make them. They know say even for years. And na make them. They get uh, you say if you go commune now if you go commune many of una that is commune with the court. dem court if you go commune now if you not see uh, the head of uh, uh, wetin dem dey call am um, wetin dem dey call am. Uh, as i take talk am you must see uh, person wey um, different i no know as i take tell una if you go commune na if you go commune you go see uh, this one wey dey wey dey the charge of this this one wey dey in charge of that this one wey dey in charge you know obaseki no fit dey here dey there dey the other side dey the other side dey the other side na im make dem dey see uh, vice this this that that that you understand so not be not be everything we go see. dey put for obaseki head you understand mona still dey understand me i don't know as i take talk am uh-huh. not be everything say person wey no see food wey no see wey no fit pay house rent go say na obaseki cause am uh, this one go say na obaseki e still get people wey we go still dey use the we dey use dem take dey say na you cause am o why you no talk put why you no do this one no be everything go still dey say obaseki obaseki obaseki na governor eh and e get pipo wey dey work follow am you understand eh so that one na be the wetin e tok just now dat one wey talk about say wey i hate obaseki you no fit hate am you understand no hate am because e no fit dey e for esan land e go still dey for benin e go still dey for the other side e go still dey for the other side no na people, na he put for na him put for there wey go dey wey go dey do all this all those uh, things wey wey no know because no be him go dey do all these things you understand no be him go dey do am people dey there obaseki no fit do everywhere eh so my people na be that so maybe may edo state may edo state good na everybody dey eh like say e good now we go come dey enjoy eh na that one so may one only one person no dey eat the money e if give you money, you take do something. ya working na hour now. I bet you go still do wetin they tell you say make you do. Don't be the one wey you just busy. Eh? You carry the money, carry. take do wetin you wan suppose to do. Whether Abaseki give uh, PDP on you or not give you, oh, that one I no know. because i no know as dem take dey join as dem as dem as dem eh, take dey join the party as dem take dey comot i no know that one Uh-huh. But if you go Bini, ask many people, they will tell you say they still need obaseki again. Now that one me I know. Hmm? So my brothers and sisters, if it's there, yamu we know oh, good. If obaseki come again, oh, good. So family they live there for waste. Eh? Nothing say if uh, is there yamu see there there. If you not give money way way promise, they will still tell Not say e not the work. Oh. Hmm. Mona go maka. Mona go maka. Eh? Hmm? na naira nomigo go first talk am say breaking news <laughs> breaking news na no hear say eze yamu is not working hmm. eze <laughs> yamu dey use the money abeg my brothers and sisters may i leave una abeg na dey tell a pirate nomigo may e suffer dey talk am hmm? ememaladia wonu emenonya eh. na e be that so i greet everybody i have said it let everybody go Amen. make. <laughs> Go and mark today. Eh, Mel with the sea now. It's not going to work. It's coming. <laughs> it's, coming. it's coming to carry the money. Okay now. no problem na answer to na no no say me and talk me and me and say eh colleagues the time was show more come eh you go remember everybody na osho baba na dem dey talk eh e work for the first time the second time no work e carry im money carry am go where e wan carry am go carry am go im wife country eh so me i no know if obaseki come for the second time say e no go work o oh, i no know uh-huh. but people say e dey try e me still dey talk am only that market own wey e just do that one eh know say market people na dem dey vote o oh. person wey first dey pay two thousand five come dey pay five hundred eyigo nokwani hinyori ilawa oh yo yo yo serena <laughs> me i leave una time don go eh time don go good night good night good night good night aloha aloha sonny good night my people una na bye bye i don't see talk today oh eh me know they support me, oh eh eh because if you dey do something na no one thing eh see me know they support me, oh because it's not it's e not good because if e can't carry our palace come another person will use ear take ear am ọveri who bring a come dem say oh. na eranomi oh Now, through me they talk oh eh eh because like that omozuo that omozuo just now Where i block that one no understand it. because if Now, na enanomigo dem say e tok am eh dem come still put our palace so na that one na me no like if dem dey do wetin dem dey do share the money share the money make dem dey do that one eh make dem no carry palace come here eh o oh, because na enanomigo na e am say our papa give eh, Tony Kabaka big land so mona go sleep my brothers and sisters una hear well una good night mona sleep well see you again for my next audio anybody wey like win but for me i celebrate with obaseki for wetin i see today eh? because wetin dem do e no good eh? <laughs> okay na colleagues anyhow anyhow okay now. na bye bye my brothers and sisters una good night una good night una good night una good night good night everybody una sleep well na bye bye na do well for being there thank you thank you. na do well na so i come dey see the okay na na bye bye. Wachao, wachao, wachao, wachao, wachao. Now, good night. I'll come maybe next time. We'll just still talk. We'll just still joke. Eh? Okay, no, bye bye.